godina harargee bahaa aanaa cinaagsan gandeen hedduu keessatti waraanni liyyuu poolis jedhu nu loluutti jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru bulchiinsi naannoollee rakkinni kun jiraachuusaa amane sooraan jiraattotaaf bulchiinsa keessaa nama dubbisee jira gara sooraattan isin deebisa.
akka mul'atan jiraattotni harargee bahaa dhiyootanaayyuu rakkinni gargaraa himachuu jedhaniin amireeffaneen aanaa cinaagsan keessaa dubbisalleen naannoo sun keessaa dubbisalleen akkan jedhee rakkinni jiru dubbate.
ganama kana liyyuu poolisiin araddaa kaalmaalee shaniin uummata keenya irratti as bantee lola ganama duraa liyyuu poolisii makiinaa lama FCR FCR konkolaataa lamaan dhufanii milishoota keenyaan dhukaasa dhibban milishoonni keenya duraa baqatee jechuudha humna humna guddaadha beektii isaan achii booda milishaan keenya akka jalaa baqatee booda makalaakaan dhaqee makalaakaanis walitti dhukaasanii nama tokko makalaakaa irraa madaa'ee. isaanitti dhukaasa dhukaasa dhibba garuu shakkiin qabnu isaan idilee tokkumatti quba qabna akka waan shakkii irraa qabna makalaakaan nu keessa jira beekee amma amma makalaakaa kanaas amma nutti hin jirru nuti isaanii wajjin deeggarsa isaaniif kan hin jenneeti sodaa guddaa qabna makalaakaan kun akka isaaniif odeeffannoo guuru.
Loli dhaabbatee moo deemumatti jira?
Amma deemutti hin jiru amma dhaabbate.
Jarumatti walirraa dhaabamoo waraana jidduu seenamoo maaltu jira?
Homaa waraana ittisa biyyaa.
yoo himatan jechuun namni itti himatan ifaan mootummaan faayyoo itti himatan faa waraana ergeetti namni irra dhowwamoo mootummaatti ala ta'uutti jirti moo maal ta'uutti jirti.
Hanga amma torbee dabartee kana nu rakkisaa turte beekte haalaan baay'ee rakkoo keessa galtee magaalaa cinaaqsan gara hundaanuu waraana itti meertan jechuudha. Baaduu cabbee baaduu bakka jaaniin daandii aanaa jaarsootii fi cinaaqsan wal qunnamsiisu. Achitti hooma niyyuu poolisii qubsiisanii konkolaataa seeti. Oromiyaan akka nuti waliin qunnamne nu godhan jechuudha. Argaa darbigaa kan jaanis keenyuma keessa achi ni qubsiisan, marar bakka jaanii ni qubsiisan, kaalmaalee bakka jaanii ni qubsiisan, akkasitti bakka egaa halkanuma tokkotti qabanne jaanii waraana guddaa irratti bobbaasan jechuudha.
Namni taanee dubbifni kun ammoo rakkinni dhiyoo taana naannoo sun keessa jiru jedhu akkana jedhee dubbate innillee maqaa ofii himachuu hin barbaanne sodaa ofiitiif jedheetiin ammoo akkana jedha.
Araddoota ordaa araddaa guutuutti marsanii jiru. Araddaa baaduu cafee jedhamu. marar orda ordaa fi maal fudhatanii jiru nusan guututti toonnaa isaanii jala galchanii naannoo cinaaqsan araddaa shantamii sadii of jalaa qaba shantamii sadeen keessaa inni tokko araddaa ordaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhamanii jiru isaan amma sadeen kana of toonnaa jala qabata galfatanii jiru tokkoffaa fi lammaffaa marsuudhaan mana bulchaa araddaa ordaa tokkoffaa jechuu marsanii jechuu kaleessa boombii itti darbanii turan inni jalaa beetii miliqee bee magaalaa keessa darbanii jechuun gara araddaa kaanitti galchaa jiru meeshaa rasaasaa waliin jechuun galaa jiru.
Boombi darbateen.
Liyyuu poolisii dha.
Eenyu irratti darbate.
Bulchaa araddaa hordaa lammaffaa.
Maqaan een.
Xayyib jedhama. Akka kaleessa lubbuu makalaakiyaan jidduu seeneetu isaanuu ittisuu dadhabanitti makalaakiyarraa inni waraanni tokko du'ee jira kaleessaaf.
Maantu ajjeese.
Liyyuun jechuun walitti bananii jechuun dhaabaa fi hin dhaabnu irratti jechuun ofii maafuun.
Liyyuu waraanni liyyuu poolisii fi waraana makalaakiyaa wal lole.
Isaa waliin walumaan galanii garuu egaa achi dhaqan booda walitti garagalan.
Magaala kam keessatti?
Hordaa lammaffaa. Makalaakiyaatu magaalaa keessa dabarse isaanuma sanuu ajjeese jechuudha.
Aanaa cinaaqsan malee aanaa biraa hoo aanaa biraa.
Gursumis akkasumatti jechuudha haaluma yaaddeessaa keessa jirti walumaan ollaadha tokkumaa. walitti maxxantee jirti olla daangaa wal daangeessiti.
Ahaa gursuma ahaa kabiraa'oo.
Ee achuma isaanuma lamaan kana amma.
Eessaa dhufee qabate jarri kun?
Naannuma jijjigarraa kaanii jechuun wal daangeessu daangaan nama aanaan cinaaqsa siin jedhu kun jijjigatti afaan magaalaa guddittii naannoo Somaalee jechuudha achitti wal daangeessa. Achirraa kaanii jechuudha naannuma magaalaa guddittii naannoorraa kaanii gara araddaa sanii galaa jiru. Fedhiin isaanii durumarraa'uu bakka daangaa babal'ifachuudha. Yaa'u uummanni riifarandamiidhaan waan jalaa ba'ee jechuun ilaamaa hin fudhatamneef riifarandamii iddoo hin gaggeeffaminillee keenya jedhanii jechuun itti galaa jiru jechuudha. Kan riifarandamiin itti gaggeeffamallee.
Gara makalaakiyaa keessaa nam tokko jette gara uummata keessaa nama gamit du'e.
Amma kaleessa nam tokko waliin nam lama jechuudha amma kan du'e.
Kan milishaa keessaa moo?
Gara amma kan keenya kan hin beeku maqaasaa kan Mahammad kan Mahammad kan jedhamu abbaasa maqaa abbaasaan beene itti bulchaallee maqaasaan beene bulchaa jechuun itti gaafatamaa araddaa ordaa san jechuudha.
Mee waraana akkam qaba warri liyyuu poolisii kun wayyaa akkamii qaba mee waraana waan akkamii qaba?
Wayyaa liyyuu poolisiin uffata inni itti beekamu jira kan reenjarsii jechuun burree reenjarii mataa isaanii uffataniitu kan itti galaa jiran.
Kanaafuu fulaan jarri itti wal loolu milishaa fi liyyuu poolisii fi milishaan ganda hordaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa irratti wal loluu jiranii loli kun kaleessa ture lola akkamiiti lola guddaa moo lola sa'aatii tokko moo lola akkamiiti lola walitti dhukaasanii gargar tokkosanii gargariyaa ammoo lola akkamiiti.
Walitti tokkosanii jechuun lola yeroo dheeraa ture gama guututti hin daawame daangee ardaalee shan lola dheeraa keessa kan ka'e jechuun sa'aatii. kudha lamarraa kan ka'e halkan isaan galgala sa'aatii sagalirraa ka'anii hanga sa'aatii sadeetitti jechuun guyyaarra hanga sa'aatii sadi sanitti jechuun araddaa sadeen bakka takkatti qabatanii jiru qaleessamu.
Amma maal dhaga'uu jirta magaala keessa maalti jedhama.
Amma haalaan bakka namni teenshiina ta'eetu deddeemaa jira bakka sa'aatii akkamitti galtee nu rukutti kan jedhu jechuudha.
Namni kunillee nammoo waan gammisaatiin arge rakkina jedhee fi waan ofii argelle akkan jechuun dubbata.
amma dheengadda kanama lolli ni ta'e dheengadda nama takka indabuur kan jedhamu ni ajjeefame inni milishaadha moottosan poolisiin dirmatanii dhaqanii achiin biyyi poolisiin qayyee guddisee poolisiin keenya dheechuu ammaas makalaakiyaa dhufee jira deebi'aa jaaniin makalaakiyaan yeroo dhaqe ummatuma keenya tumee jachaasee galgala makiinaa lama ammaas kabiraa dhufanii waajjira poolisii bulanii kumandaraa fi poolisii fi kaabinota walitti yaamanii ishinii badii qaba irraan booda asirraa bobbaasanii aradda takka dheessanii nama yoo dhooytan beekadhaa jedhanii asitti deebi'an irraa isaan nama yeroo barii warda isaa kudha lamatatti itti bananii ammaas waraana nama takka ajjeesanii mana tokko gubanii makalaakiyaa yeroo dhufu jidduu seenaa inni irraa deebi'e lama ganama kana dhufanii ammaas poolisiin makiinaa isaaniirra qawwee hunda hidhatanii nu keessa dabranii makalaakiyaa waanichi takka dura deemti kabiraa ammaas faana miilaan deemanii poolisii keenya hunda olii qabanii hidhannoo irraa kaa'anii nama afur bicha hambisaniiti.
Aanaa Cinaaksan keessatti moo?
Aanaa Cinaaksan keessatti magaalaa keessatti. Ee isaan afur bichaa yoo amma egaa sa'a asirii dabarre kana sa'a sagal dabarre kana itti deebisan malee amma achirraa deemeen araggaa yeroo hulatti jamtu kan isaan jira. Kunis amma kan itti deebisan ta'e malee itti hin deebisne hanga ganamaa guutuu egaa irraa boodan nama afur bichaa qaba. Amma lola guyyaa afran kanatti gaggeeffametti nama sadii kan lubbuu dhabee namni afuris kan dhaawwame jechuudha.
Nama afran nam sadeen lubbuu dhabe beekta?
Nama sadeen tokkos Indabbuur Jaaniin Indabbuur yookiin Mahmud Ismaa'il tokkos Hassan Hassan Baddal Jaaniin ka hordaatees.
Hidhata gandaa moo jiraatuma namumaa jiraata?
Milishaadha saneeti. Ammoo kan kan karaa ambaroo biraa kaarmaalee adda jaan takka san maqaa isaaniin dagadde ammaaf innis milishuma gandaati.
Kanaafuu warri kun cuftu milishaa gandaati kan lubbuudhaaf kun cuftu warri milishaa gandaati.
Milishaa gandaati jiraataan gaa kan dhaawwame ni jira beekee jiraataan amma bakka kaarmaalee kana bakka hin dabbur itti biyya kana nama afur ni jira kan dhaawwame kan ejji firrumaa kana oyduu isaa keessa jiru makiina irra dhaabbatanii liji poolisiin miila kanarra rukutanii jilba kana gubbaa dhaawame ambulaansiin laal waan ji'a ajaa'ib waan ajaa'ibaa ganama dhaawame isaa sedii akka itti fuudhan sodaatanii oolee mafriiba isaa kudhan lama irratti ambulaansiin fuutee gamaa gamaa kutte kana kan hin arge amma waan inni ija kiyyaan arge jechuun waan inni seemuu jiru kun.
Namitti aanee dubbifnammoo itti gaafatamaa dhimma nageenya aanaa cinaaksaniiti obbo Ahmed Iyaasiin akkan jechuun waan jira nutti.
Wayi buusii akka jiru foo wayi buusii jira jiraas mara garmaanii rakkoo akkasii jirtu jiru tokko. Amma jira warri akkasii waan jiru jechuudha.
Ammaayyuu jira.
Eenyu feenu wal loluu jira Obbo Ahmed? Eenyu feenutti wal loluu jira?
Hawaasa dhawuu jira hawaasa hawaasa.
Ohoo liyyuu poolisiitu hawaasa dhawuutti jira? Faana gammana meeqatti sanirra madaa'e yookaan lubbuu sanirra dhabe?
Dubaraa sani wal jiru itti mannee jira waayyuulee dabarsinee jira.
Maalillee dabarsinee?
Humni waraanaa bira jirti sanamma as gabbeessuu jira jechuudha.
Aha humniti waraanaallee dhuftee san bira jirti?
Ee jirti jirti sanamma as gabbeessuu jirti waayyuu.
Loli kun guyyaa hagam deeme nama hagamitti lubbuu dhabe nama hagamitti du'e Oromiyaa gama Oromiyaati dhiyootan.
Gurba tokko qofaatu du'e amma rakkoon bal'oo akka seensisu jechuudha.
Ah gurba tokkotti du'e.
Dhiyootama.
Oo eenyu gurbaan kun gandi kam keessa gandi kam keessa.
Mara mara iddoo mara dhalate.
Marari. Akka nu qabnutti loli kun inni kalmaalee deemuu jira marari deemuu jira hordaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa deemuutti jira. Naannoo kana hedduu keessi lolatti jira jedhanii baroo tokkoffaa lammaffaallee lola jira jedhanii. Cinaaksan keessi jechuudha. Loli aanaalee yookaan gandi kana keessatti deemuu jiru kun lola gama guddaati yookaan waan uummata gam baqachiisa.
Baqachiisa nama dura mootummaa isa quba qabdi mootummaan amma as gabbeessuu jirti akka naannoo oromiyaa itti himee jirra akka federaalaa itti himee jirra waliin wal asirraa jiru.
lolli kun maalirra jalqabe obbo Ahmed. jechuun liyyuu poolisiitu dhufee naannoo keessan dhahee jecha dhageenne makiina lamatti seenuu jira jecha dhageenne federaala keessallee walitti dhukaasanii namni madaa'ee jecha dhaga'u jirra yoo guyyaa shan deemaa ture yoo hin dhaabbatin har'allee lola fakkeenyaaf kalmaalee keessa jira jedhanii humni keessanii ala ta'uu jirtii mitiree.
Waliin federaalaa waliin madaa'een jiru federaalaa waliin walda waliin jiru yeroo federaalii bakka san dhaqqee irraa deemaa jechuun isaan kun.
Gandi kam keessa lolii jiran maanta obbo Ahmed Yaasin.
Hanguma hin keessan keessa hanguma hin keessan keessa. Hanguma amma lokkoo keessan keessa jira malee bakka kanaan jiru.
oo jechuun ogummaan maqaa dhoofni suni jechuun hordaa faa ambaaroo faa gandama maqaa dhoofni kana. Gaafiin isaanii maali liyyuu poolisii yoo dhufanii naannoo sumaaleetti dhufanii akka lukkuu qabnutti naannoo sumaalee dhufanii jettanii gaafiin isaanii maali lolli kun maalirraa jalqabe.
Amma warri kun liyyuu poolisii uma jedhanii liyyuu poolisii ta'uu isaatii fi wanna biraatti malleeshaa ta'ullee adaan hin baane yeroo bakka san dhaqan liyyuu poolisii yoo huccuu jiranii malee huccuu liyyuu poolisii garee jiru huccuu malleeshaa deemachuu jiranii.
Huccuu milishaa naqatani.
Huccuu milishaa qaban mala huccuu ammaan boorisii jennee hin jiru jechuudha.
Huccuu milishaa kami qabanii jechuun warri.
Kan Somaalee qaban kan Somaalee qaban jechuudha.
Meeshaa warri loluun meeshaa akkamiiti?
Meeshaa kiraashii fi faarii fi kophee gurguddoo keemtana fa'aa san deematanii.
Amma loli kun eessa deemuu jira magaala irraa jechuun cinaaksan irraa magaalaa cinaaksan aanaa gara aanaa moo gandaa shantamii wayii qabdanii.
Aana cinaaksan gidduu keessa malee magaalaa Magaala irraa gam fagaatama?
Yaa kiiloo kiiloo torba kiiloo siddeet kiiloo kudha torba.
Kanaafuu magaala cinaaksan irraa lolii kiiloomeetiri torba yookaan saddeet keessatti deemuu jira.
Irraa kiiloo kudhan irraa kiiloo sadii kiiloo shan torba tani.
Kiiloo shan kiiloo sadii fi kiiloo kudhan. Jechuun gamgamaan.
Ee isaan humnummaan araddaa Oromiyaa seenanii jiran malee gaa. Ittiin nuti naannoon teenya Oromiyaa aanaa Somaaliyaa seenee lollu nuti araddumatti teenya taa'u jirra. Isaan kun hawaasuma walii bu'ee jechuudha. mootummaan haala kan laaltee amma akka adda baasuu jirtitti qobbootee jirti mootummaanis.
Ahaa wanti isaan barbaadan maali akka isaan dhageettanitti?
Nuun gallama dura maal barbaadaniigaa saba maala dhufanii dhawuu jiran hawaasa malee walii barbaadanii jiru.
Ahaa gamumaa dhufanii hawaasa Oromiyaa dhawuu jiranii jetta.
Eewwa.
Ahaa obbo Ahmed Usmaan itti aanaa itti gaafatamaa dhimma nageenya bulchiinsaaf nageenya aanaa cinaaksaniiti guddoos galateeffadha.
Ayyee. Ayyee.
sooraaf keessummaasaa hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenya